nova ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi i gisoro muri uganda turi kuri mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda bya voice of muhabura turi kandi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo ko mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi niyedirwe mu basuhuza mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bita Tura.
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema ahari ari mu buhanga bw'ibyuma nadia tani urimo kumfasha kwegeranya iki kiganiro mwiriwe neza rero nshuti muduteze amatwi ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi tuza kuharira mwebwe bakunzi bacu cyane cyane ko hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo dusoze umwaka hasigaye icyumweru kimwe kugira ngo abakristu hirya no hino ku isi bizize umunsi mukuru wa noheli hanyuma icyumweru gikurikira hazabe ubunani aho rero muri ibintu byifashe gute hirya no hino ku isi abantu bari mu myiteguro yo kwitegura gusoza uyu mwaka abantu benshi bari mu ngendo aho bagiye gusura abavandimwe n'inshuti zabo kugira ngo bazarangizanye umwaka bari kumwe ese wowe aho uri uyu mwaka wakugendekeye gute Ah, uyu mwaka ugusigiye iki n'iki wifuza mu mwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu ibyo byose mu kanya turaza kubaha ijambo kugira ngo mubisangize abakunzi b'ijwi rya amerika ndetse munagira amahirwe yo kwifuriza abavandimwe n'inshuti zanyu im- gusoza neza uyu mwaka no gutangira neza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu mu kanya rero turakira amatelefoni yanyu
We lose some, we win some, we get some. All my homies and family, friend them. My G, you cut it so fast, so fast. But we're still here, we're to the charity. It's a celebration. Souza, Washington, Souza. Yeah. Nawe, nawe. Hey. Nayaweza. Tunawusoza. Tunawusoza.
happiness all around sichakuwa mvangira oyesuguka iyo ni indirimbo bonane ni indirimbo y'abahanzi dj pius bushari na aline sano abo akaba ari abahanzi bo mu rwanda indirimbo basohoye umwaka ushize indirimbo nyine itwinjiza mu birori byo gusoza umwaka kuri telefoni nababwiye ko tuza kwakira abakunzi b'ijwi rya amerika hirya no hino kuri telefoni ndi kumwe na gracie wiriwe neza
amakuru yanyu makuru ni meza ni meza wowe uri hehe
Eh, ndi hano i Goma muri Republique Democratique du Congo igoma ibintu byifashe gute mu gihe hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo umwaka urangire
ibintu bimeze neza aho turi kunyura hose turimo tubona biteguye umwaka mushya muhire na noheli Mm. I- iyo myiteguro uvuga murayitegura gute ni imyiteguro nyabaki
aha ni imyiteguro kuko urabona iyo unyuze nga hano mu mujyi goma uri gusanga hamwe na hamwe no ku mabutike Mm.
Ah, ahantu ho bagurisha ibyo kunywa ibinyobwa hariho ah, imitako ya pere jean noel yerekana yuko imyiteguro imeze neza Mm. hanyuma kwitegura neza gusoza umwaka no gutangira undi ah, rimwe na rimwe bisaba amikoro cyane cyane usanga imiryango ihura igasangira igasoza umwaka bari kumwe ese mu bijyanye n'imyiteguro mu rwego rw'imiryango ese abaturage bafite ubushobozi buhagije ku buryo uyu mwaka bazawurangiza neza mu byishimo basangira n'abandi Ah, eh, urabona ubushobozi si si bwose kuko abantu bose ah, a- aba- donc abantu bose baba bajitarisha mu zuru ntabwo bari bitegura neza kuko urabona turi mu bihe bimwe na bimwe by'intambara Mm.
urabona hirya no hino ah, y'umujyi wacu waguma hariho intambara ntabwo twavuga yuko ah, uyu mwaka mushya uzatambuka neza kuko ah, tugifite intambara Mm. Ah, hanyuma kuri wowe ah, nk'ikintu gikomeye uzibukira kuri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu turimo gusoza na- bibiri na makumyabiri na kane turimo gusoza ni nk'ibiki garasiye
Ah, ikintu cyo nzibukira ku mwaka uyu mwaka mbega muri make ntabwo wambereye neza ariko ikintu cyo nakwishimira ni uko ah, ubuzima tuba turi mu bisanzwe gusa ariko turashima imana gushima imana icyangombwa ni ubuzima ah, kandi uracyaba ufite kandi twizeye ko uzasoza neza umwaka mu magambo make cyane ah, ifurize abavandimwe n'inshuti ya- zawe batarenze batanu gusoza neza umwaka
Ah, ndifuriza inshuti yanjye yo bitaga ah, bora wizima bazirake john umwaka musha muhire Eh, nkaba nifurije umwaka musha muhire famiye yanjye yo bitaga famiye isdor siboma avec mama esperance maniraguha Ah, nkaba nifurije isabu eh, umwaka musha muhire Ah, umuryango wanjye uri hariya i masisi Ah, n'abari kutwumva bose murakoze urakoze cyane nawe garasiye gibu sibomana natwe hano ku ijwi ry'amerika tukwifurije kuzasoza neza umwaka uzawurye ntuzakurye kandi umwaka utaha uzakubere uw'amahoro ugire umugoroba mwiza kandi udusuhurize abakunzi b'ijwi ry'amerika wigoma
murakoze cyane n'ubwo ikinyarwanda tutakizi neza tuzakomeza kukiga urakivuga neza rwose nta kibazo gihari kandi kirumvikana ugira umunsi mwiza
murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite holi wiriwe neza
wiriwe neza ariko iri- i- aya ntabwo ariyo mazina yawe holi simoka uru- uru- uru- Eh?
kono ndagatazirana ku mu kirundi niko bakita ni agatazirano ubwo kahereye ku kigo iyo harimo ubutagatifu mu gu- mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu kunywa itabi
Ni- byahereye ko ntabwo nkunda abantu banywa itabi cyane si- sindanarikunda yego
Eh, biba bivuye aho kugira ngo ni- bantazira ako ka- ako kantu Na- ubu- ubusanzwe bakuzi nkandi izina ryawe ninde
Eh, ubusanzwe banyita ku mazina yanjye y'ababyeyi banje bose banyita nita ngarbe Mm.
Eh, nkaba mvuka eh, mu ntara ya bubanza Mm.
ubu mu n'intara nshasha ya bujumbura mugabo ubu nkaba ntuye wesitland umugwa mukuru wa nairobi wesitlands ndahabona ni hirya gato uh, y- y- ya- ya- y'umujyi wa nairobi aho ngaho muri Wa kenya Nairobi.
eh, muri kenya ah, narahabaye abantu benshi bakunze kwizihiza umunsi wa noheri Ah, ubu ngubu imyiteguro yifashe gute iyo utembereye mu mujyi ibintu bihagaze gute
uriko uratembera mu mujyi ubona ibintu nyine abantu babiteguriye cyane abantu benshi barakunda gutaha mu mihana iwabo iyo baba bakomoka usanga cyane cyane abantu basa n'abariko bagabanuka ba- ba- berekeza iwabo Mm.
bitegurira cyane abafite amazu abariko bas- bahindura basigamo akarangi urabona ko noheli ari ikintu cyane kiba kiri ku mutima iwabo banashaka hariho benshi barugara amazu baka- bakagenda muhira ruguru aho twebwe mu kirundi twita ruguru bahita ngo ni bushago Mm.
bakagenda kugira bizirize noheli ngo n'imiryango yabo ngo muri rusange niko mu mico yabo baba bameze Mm. ku giti cyawe se wowe witeguye gute ah, umunsi wa noheri no gusoza umwaka
Eh, sinari numvise neza ati Nari- "Kuki na- canje?" eh, ku giti cyawe wowe im- imyiteguro igeze he hari aho uteganya kujya hari abavandimwe cyangwa se imiryango uzasura kugira ngo ah, muzarangizanye umwaka muri kumwe
Eh, igiti cyanjye bo, tura- turafite inshuti hano mu mujyi wa nairobi hariho benshi baba ari nk'abarundi tuba tutazinanye hari ikibanza kimwe cyateguwe abantu baba batuye nairobi b'abarundi bazohuriramwo ibibanza byinshi ariko haba hari inshuti umanza kuzibanza kukagendaho mu miryango mukayagahama mukajya kwifatikanya n'abandi barundi bagenzi banyu aho tuzoba twateguye guhurira muri icyo gihe aha nyene westland Mm, muri rusange ah, tubwire uko ah, uyu mwaka uwusoje hari ibintu bidasanzwe wakoze uyu mwaka ugusigiye iki n'icyo wifuza mu mwaka utaha
Eh, uwo mwaka noshima imana ubwa mbere bwobwo ariko uwo mwaka ni umwaka utu- ku ruhande rwanjye utagombye kumera neza mugani neza ko imana yashoboye kuba yabunzigamyemwo ngira ndabusozere ibindi ni inyongera yayo niyo iba izi ukuntu yaduteganirije Mm.
Eh, hama icyo nshima ni uko cyane cyane nshimira imana ni uko famiye yanjye bose ni bahema Mm.
bari aho bakomeye Eh, ikindi ni uko niwo mwaka naviriyemo mu gihugu hanza kubaha wesitland Mm.
kumva kantu gatoya nabonye imana yankoreye kugira ngo nerekeze njya n'ahandi mbwa nicyo nshimiye imana ca- ikintu cya mbere nyamukuru yankoreye Mm.
nshima cyane nuvuga ati ati imana yubahwe nicyo kintu mbonye uno mwaka yankoreye ubundi muri rusange mu buzima bwa minsi yose nkiri bujumbura hari ibintu byagenda biba biba binshikira bitameze neza mugangira ni imana yari kirancira iyo nzira yo kugira ngo icyo nayo narasezera yari yaransezeraniye ndayisaba gishoboke Mm, hanyuma albert wabivuze ukomoka mu gihugu cy'u burundi uri muri kenya ibyo ari byo byose ntabwo uzaba uri kumwe ah, n'imiryango yawe yose Ah, reka nguhe akanya mu masegonda make wifurize abavandimwe bawe nka batatu cyangwa bane kuzasoza neza umwaka no gutangira umushyashya neza
Ego murakoze cyane ah, nifurije umwaka muhire eh, mukuru wanjye bita Said Ah, mfite n'abavandimwe banje bo bita eh, Bajyana Biscuit abaho ngaho i Bubanza aho bita ku nzinda Ah, na famiye yanjye mu ncamake iri Bujumbura yose ababa mu Kajaga eh, ababa mu Buterere Mm, Ah, baba mu irohero kwa papa shani mm.
Eh, ndabifurije umwaka muhire Ura- eh, umwaka mushasha uzutubere amata n'ubuki albert nawe natwe hano ku ijwi ry'amerika tukwifurije kuzawusoza neza ugatangira undi mu mahoro ugire umugoroba mwiza aho ngaho i nairobi muri kenya
namwe murakoze muze mubwire umwaka mwiza aho ngaho radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi twawuhariye mwebwe bakunzi b'ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire cyane cyane ku bijyanye no gusoza umwaka dore ko usigaje ibyumweru bibiri gusa tukaba twinjiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu ese uyu mwaka wagenze ute umushya murawifuzamo iki nibyo turimo kuganiraho kuri telefoni reka dufate patrice mu gihugu cya zambia wiriwe neza
twiriwe twiriwe nawe mwiriwe yego uri hehe neza muri zambia
Eh, mperereye mu gasantere kitwa tongwe yego
Eh, akaba ari ahantu ndangurira imirimo eh, ya misi yose Iminsi- imi- niho ukorera imirimo yawe ya minsi yose bivuze ko ah, ukomoka ariko mu gihugu cy'u burundi
ego nkomoka mu burundi yego eh, muri eh, komine mugina eh, provinsi ya kibitoki Eh, zambia rero se imyiteguro i- igeze hehe yo gusoza umwaka
Ah, imyiteguro ndabona ko abenegihugu bo muri zambia barayirembeje Mm.
Eh, nk'aho mperereye ndabona ko eh, imyiteguro bayirembeje bivanye n'ibyo mbona Eh, hariho abo usanga baguma bisuganya eh, mu uko dutandukanye babonera amafaranga Mm.
abandi ugasanga eh, baguma bagura utuntu dutandukanye bitegurira uwo munsi mukuru eh, iyo minsi mikuru itandukanye Mm. kuba kuba uri kure n'iwanyu ah, birakorohera muri ibi bihe usanga aba- abantu benshi bajya mu miryango abavandimwe bagahura kuri wowe uri kure y'igihugu cyawe biba bimeze gute
Eh, kuri jewe ndi kure y'imiryango hanini ntibyoroha Mm.
Eh, nk'ubu turi mu mpera z'umwaka nk'abantu narose ndabonekera kuri telefone nabo baka- bakawuhimbaza uwo munsi mukuru Mm.
Eh, nk'ubu ndino naho nje rimwe na rimwe eh, ndegerana n'inshuti n'abagenzi ari nk'agafanta tukagafatira hamwe ari nka nicyo kurya tugafatira hamwe n'inshuti n'abavandimwe Mm. uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na Eh, hamwe kane no kudawuhimbaza uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane kuri wowe wari umwaka umeze ute uranyumva patrice patrice uranyumva Patri- patrice nibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni reka tuve muri zambia tujye mu rwanda ndibaza aho dusanga ndiho ku bwayo emmanuel wirwe neza Ura- uranyumva
ndimo nakumva uri hehe
ubu tuvugana ndi mu mujyi nyarugenge i nyarugenge aho ni i kigali
ni i kigali kigali ibintu byifashe gute imyiteguro igeze hehe yo gusoza umwaka
kigali bakora umurya amafaranga yo nahita ko abantu bafite amafaranga batangiye gushopinga bya noheli Mm,
Eh, ariko iyo ugiye kure usanga ku ruhande rumwe na rumwe amafaranga ntabwo abantu bose bayafite mm. Ku, ku giti ntabwo amafaranga wavuga ko abantu ku ruhande rwo- rwa- ru- impande zo- zose umuntu abantu bafite amafaranga ariko urarebye abayafite barimo ba- barajya gushopinga nk'uko bisanzwe bitegura n'iminsi mikuru
Mm,
Eh, urebye no- ubuzima ubu nyine muri kigali ni uko nyine buragenda neza nta- nta bindi ikibazo ni icyo ko abantu bose badafite amafaranga ibi- ibiciro ku masoko bihagaze gute muri iyi minsi
Ah, igiciro igiciro ku isoko igiye kureba usanga ibirayi bigeze kuri magana atanu mirongo itanu Mm, nabwo ni ama- ntabwo ari amakaritsiye yose Eh, buriya gusa ibindi byo koko ntajya nkunda guhaha ntabwo ntabwo nakubuye kugira ngo bimeze gutya ko buriya usanga ibintu byo guhaha kenshi biba bimenwa n'abamama
eh,
Eh, ariko ugiye kureba usanga yenda kubera ko yuko ibi- ibiciro byari byifashe mu minsi yashize ntabwo uku ariko byifashe ariko nanone biracyari imbogamizi kuri ba bantu bari mu no mujyi baba badafite akazi gahoraho mm.
kuko usanga usanga kurya kenshi birabagora A- a- ariko wowe eh, akanyama ibyo ari byo byose kazaboneka kuri noheli no kubunana
ntabwo nkumvise neza narivuze ngo akanyama ntikazabura ku meza ku munsi wa noheli no ku bunani kuri wowe
Eh, twebwe ntabwo ndi kukumva neza kubera n'amureka pake narivuze
twari tuvuze narivuze ngo ibyo ari byo byose kuri wowe akanyama ntabwo kazabura ku meza kuri noheli no ku bunani
Ah, telefone yanjye rero ndabona kubera ko ari agatelefone gatoya ndabona amanetiwake yanze ntabwo nge mushobora kuba murimo kubimva ariko njye narimo kubumva Eh, ntabwo turimo kukumva ah, kandi ntabwo twakomeza kukuvugisha utatwumva ariko reka tukwifurize ah, u- kuzasoza neza umwaka ndiwo ku bwayo tuvuganye uri i kigali ugira umunsi mwiza
yego namwe murakoze kandi namwe muzagira umwaka mushya muhire
yego urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
Emutima wanjye tera ndumva nabuze aho mpera ndakenera mwuka wera sese would you take my pain away niba uri maso maso basindeba holy water suka suka suka mwema Ah, niba uri maso maso basindeba holy water suka suka suka mwema Ah, ushisinguke mu maso mama never leave me solo and then you said you never leave me solo bikupa amazi umuriro ubikoze ntarira yo kwarika bikupa amazi umuriro ubikoze ntarira yo kwarika umubiri uragushaka winereriyo ninakusubiri ninakusubiri yewe nizeye sambolela winereriyo sambo sambolela sambo sambolela sambo sambolela sambo sambolela
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda iyo ni indirimbo sambolera ni indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda chris izi tubibutse ko nshuti turimo kuganira ahanini ku bijyanye no gusoza umwaka mu gihe hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo dusoze umwaka Ah, hirya no hino ku isi abantu bari mu myiteguro ya noheli ndetse n'ubunani ese wowe aho uri iyo myiteguro igeze he umwaka ugiye kuwusoza ute n'iki wifuza mu mwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu nibyo tuganiraho n'abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino hari uwatwandikiye witwa gisitave hirwa yatwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook agira ati gusoza umwaka neza no kwigoma kwigomwa ibyishimo by- by'iminsi mikuru ahubwo ugafasha abahora bababaye byibura kunezerwa kuri uwo munsi ubaha ifunguro ubaha icyo kunywa ukabasengera abahanga bavuga ko gufasha bitera umuneze- bifasha umu- bitera umunezero kurusha kwinezeza ibyo rero ni ibitekerezo by'umukunzi w'ijwi ry'amerika gisitave hirwa watwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook mbibutsa ko urubuga rwacu ari voa radiyo yacu mushobora kandi kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu zirimo facebook instagram uh, twitter ndetse na youtube kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi ry'amerika onezime wiriwe neza
mwiriwe cyane uri hehe
nairobi nairobi ni amahoro
ni amahoro kabisa Eh, mu kanya twavuganye n'undi ah, mukunzi w'ijwi ry'amerika waraho nairobi atubwira ko ah, umujyi imitako ari yose ariko us- u- nanone hari abantu benshi barimo kuvamo bajya mu miryango yabo hirya no hino mu gihugu kuri wowe ibintu byifashe gute
Ah, kuri nge muhira ni kure ariko nifatanya n'abo turi kumwe aha hafi Eh, u- ubundi mu rugo ni hehe Ibyo yavuze- ibyo yavuze ni ukuri benshi ba- basa n'abafata imodokari bakagenda ruguru Mm, bagifatanya n'imiryango mm.
kuko n'ubuzi bwinshi bw'iyi minsi busa n'ubwahagaze ubuzi busa nk'ubwahagaze
ego hanyuma kuri wowe ku giti cyawe urateganya gusoza ute uyu mwaka
Ah, imana imfashije nk'uko ndabibona ni ukwifatanya n'abandi batagize icyo bashobora kuba bawuronka Mm, twegeranye mm.
maze tukajya hamwe twahimbaza umwaka twahimbaza umwaka neza no gushima umuremyi abitugejejeho kuba dusoje umwaka turi bazima Mm. ubusanzwe mu burundi ukomoka he
Eh, mu ntara ya kibitoki mu ntara ya kibitoke
Ah, bivuze ko uyu mwaka utazaba uri kumwe n'imiryango n'abavandimwe babo
yego niba bakumva ku ijwi ry'amerika ubutumwa wabaha ah, bujyanye no gusoza umwaka ni butumwa ki
Ah, ni ukuguma wizera ko tuzabonana igihe cyose tuzaboranira ko imana izabikora maze tukishimira hamwe Mm, n'inshuti n'abagenzi mm.
yego Kuri- uyu mwaka se u- ah, nk'ikintu wavuga utazibagirwa muri uyu mwaka ah, haba mu bijyanye n'ibyo wagezeho cyangwa se ibyo wifuzaga kugeraho utagezeho ni nk'ibiki
Ah, uyu mwaka ndashima cyane kuko uburyo nashoboye kuba notera intambwe nkabona ibyo abandi bagezeho Mm, nkabona n'ibyo nari ndiho mm, burya nkungura ubwenge bw'ibyo ndi- nkwiye kuba ndi bukore mm, n'ibyo ntazageraho muri kazoza mm. hari imigambi Eh, ndabona ko ndabona ko aho nari ndi mm, iyi saha siho ndi hari icyahindutse
yego kandi ufite imigambi y'uko bizarushaho guhinduka mu buryo bwiza
na cyane cyane Eh, ni iki witeze mu mu mwaka utaha
Ah, ibyo ibyo mbiteze mbishinja yesu Si- ndabizeye ak- ariko ndazi neza na neza ko bizagenda neza kurusha bizagenda neza kurusha nac- natwe nicyo tukwifuriza hano ku ijwi ry'amerika mu masegonda make ah, ifurize abavandimwe n'inshuti zawe nka batanu kuzasoza neza umwaka
Eh, ndasohoje umufasha wanjye irakoze felicien tetine ababyeyi banjye n'abo tuvukana reka n'abari gukurikirana radiyo voa ijwi rya amerika bose ndabifurije kurangira umwaka neza no gutanga urundi amahoro turagushimiye cyane nawe aho ngaho mu gihugu cya kenya ah, kandi tukwifurize kuzasoza neza umwaka ugira amahoro n'amahirwe
njye ndabashimiye cyane radiyo ijwi ry'amerika tuve i nairobi muri kenya tujye mu gihugu cya uganda eli ndayihimbaze wiriwe neza
yewe neza uri hehe
kampala uganda ahagana he
kampala nyine kampala hehe umujyi ndawuze reka buziga e buziga
eh, munyonyo road buziga munyonyo road
eh, umujyi urawuzi neza
rwose rwose umazemo igihe kingana iki
imyaka itanu Eh, iyo ni myinshi
eh, n'uruganda ndaruvuga Ah, urimba nawe
ndimbaki
Eh, yogera katono mpulire
uhuriyemo uruganda Eh, mbonye uruganda
ego gerenge ndakudda mu kinyonyo
Ah, ndayihimbaza rero uri aho ngaho ah, i kampala umurwa mukuru wa uganda Ah, kampala nawo ni umwe mu mijyi yizihiza cyane umunsi wa noheli Ah, iyo utembereye muri uwo mujyi urabona ibintu bimeze gute byifashe gute
ubu ibintu byifashe neza mugabo abantu benshi baba ariko bitegurira kugenda mu byaro kubera kuja guhimbaza impera z'umwaka hamwe n'imiryango yabo kampala kuri noheli no kuri bonane nta bantu benshi baba bahari Mm,
yego ubwo abasigaye mu mujyi mukora iki
tubera mu mujyi nyine kubera tutagira ibyaro tujamwo abatazotaha mu gihugu nka twe tuzosi- tuzoguma kampara tuguma kampara nyine kuko ntitugira ibyaro by'iwacu Ah. ubusanzwe eh, niba nkumva neza ushobora kuba ukomoka mu gihugu cy'u Burundi niko bimeze
niko bimeze ukomoka he
ibururi ibururi uzashobora se kuba uri kumwe n'abavandimwe bawe
oya sinzogenda nta burenganzira bwo kugenda iwacu mfise ndi mpunzi muri uganda birumvikana ah, kandi biba bigoye cyane kugira ngo uve mu gihugu kimwe ujye mu kindi uri impunzi cyangwa se usubire mu gihugu wa- wa- wavu- wahunze Ah, ariko ah, gerageza utubwire kuri wowe ku giti cyawe uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane ah, wakugendekeye gute Ah, ni iki wakuyemo ese ah, ni iki wifuza mu mwaka utaha wa bibiri na makumyabiri na gatanu
umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kane wagenze neza muri rusange naho ubuzima buba butoroshe iyo uba- iyo uba mu- iyo uba utaba mu gihugu cyawe nk'impunzi mugabo turashima ku bw'umutekano turawufise mugabo ubuzima buragoye bwo mu mahanga namwe murabuzi uri impunzi
ubu se nkaho ah, impunzi ah, uri impunzi hari n'abandi b'impunzi bari muri icyo gihugu ah, kugira ngo mushobore kugira ubuzima mutunzwe n'iki mukora iki
turiyungunganya impunzi dukora utuntu dutandukanye nka jewe ndanze impuzi Mm.
Mm.
urakoze cyane hanyuma ah, birumvikana uri kure y'imi- y'abavandimwe bawe ah, mu burundi ariko reka tuguhe amasegonda make cyane kugira ngo wifurize abo bavandimwe bawe n'inshuti abo mutari kumwe kuzasoza neza umwaka
ego muri rusange nda- nda- ndasuhuje ab'iwacu bose bari mu gihugu cy'u Burundi kandi turanashimiye nyine radiyo icu rya amerika iduhaye kano kanya ko kubu- bavugisha no kubaramutsa tuzongera tubonane n'iyo ibihe bizo- igihe ibihe bizoba byarahindutse icyo twifuza no gusubira iwacu muri rusange ego Elinda ihimbaze ah, tuvuganye uri Kampala muri Uganda ah, ndagushimiye cyane kandi natwe ku ijwi rya Amerika tukwifurije wowe n'umuryango wawe n'abavandimwe bawe kuzasoza neza umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane mugatangira umushya wa bibiri na ga- na makumyabiri na gatanu mu mahoro no mu mutekano ugire umugoroba mwiza
baba murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc tuve i kampala muri uganda twongere dusubire i kigali mu rwanda turi kumwe na marcel wiriwe neza
Yiriwe neza ni amahoro marcel
yego ni amahoro ndashimira imana uri i kigali wowe
yego ndi i kigali mu rwanda Eh, imyiteguro igeze he yo yo gusoza umwaka
yitegura nk'uko bisanzwe batangiye kurimbisha umujyi iyo tugeze nko muri rope nini yo mu mujyi ukagera ku gisimenti umuhanda ku kibuga cy'indege ukaza hano KCC KCC nyine ni hano kigali convention center batangiye gutegura uyu muhanda wa kacyiru hose dekorasiyo bira- birasa neza mu ku ngo z'abaturage ku bipangu amazu yo ku muhanda ubona yuko batangiye kubyinjiramo ku buryo ubu ngubu kugera mu mujyi cyangwa se ku muhanda ku masaha agiye kuza ya divike akabona ko hari impinduka hari ikidasanzwe kandi noneho dekorasiyo y'umwaka nayo irimo n'agashya bari gutegura mu buryo butandukanye n'uko umwaka ushize babigenje
Ah, mu kanya navuganaga n'abakunzi b'ijwi ry'amerika muri zambia muri uganda muri kenya aho benshi bavuga ko usanga ah, imijyi mikuru ah, isa nk'aho yabuze abantu kuko abantu benshi bava mu mijyi bakajya ah, gusoza umwaka n'abavandimwe babo hirya no hino mu gihugu Ah, mu rwanda ho naho niko bimeze abantu bava muri kigali bakajya ahandi
ntekereza ko birashoboka bitewe n'abantu n'imiterere y'akazi kabo ariko kubera ko u- urwego rw'ubukerarugendo mu rwanda rusa nkaho ruzamutse abenshi berekeza ku gisenyi kuko ariho hantu hasa nkaho kwidagadurira hahari kubera umucanga wo ku kiyaga cya kivu abandi nanone bo mu ntara hari abazi kigali kuko wenda ariho baba barasezingiye amafaranga kugira bati ibyo twari turi mu bice byo hirya no hino ubu reka tujye i kigali niho wenda hari amahoteli ateka neza bitewe n'ibyo dushaka indi minsi mikuru isanzwe n'ahangaha mu rwanda nkurikije bati abo twegeranye baziga ikintu bashaka bitewe n'icyo bashaka kureba bityo bakajya aho bashobora kukibona mu buryo bworoshye butagoranye kandi budahenze cyane kuko usanga mu mujyi wa kigali ibiciro ari bikeya hanyuma ibiciro biri- a- a- biri hasi cyane kandi raporo no mu ntara ubu ngubu ushobora gusanga eh, wenda ni urugero ifi iherekejwe hano i kigali ari cumi na bitanu ariko wajya ari gisenyi ugasanga makumyabiri na bitanu kubera ko bakiriye abantu benshi ibyo bigatuma rero kwa kwiyongeraho ibyo bihumbi icumi uvuga ati akenshi kandi kigali ariko twebwe umujyi wa kigali ntabwo usigara ubusa rwose abantu birira birujya muri za nk'ibisanzwe ku buryo udashobora kumenya ngo habaye iki kuko na bene n'urwego rufite transport mu nshingano rura ireberera abantu mu rwego rwo guca akajagari n'akavuyo yashyizeho ingendo uretse rwo gutega imodoka kugira ngo hatazabaho kubura imodoka no kutuzana aberekeza mu bice by'iburasirazuba no gufata imodoka ikabuga aberekeza mu gice cy'amajyepfo berekeza ngororero ni ugufatira imodoka i nyamirambo kuri stade kigali kuri stadiya aberekeza mu majyaruguru eh, musanze n'ibice bimwe byo mu majyepfo nabo ni ugufatira imodoka nyabugogo ahasanzwe uri kumva ko babikoze mbere kugira ngo hari amatariki yashyizweho ku buryo hatazabaho kugongana yaba abagenda basohoka mu mujyi n'abawinjiramo ku buryo nta gukubitanira twe kuzabaho Mm. hanyuma se mariseli eh, ku giti cyawe uyu- urateganya kuzasoza utu mwaka
Bon, uyu mwaka rero wa makumyabiri na kane ntekereza ko njye ntacyo nashinja imana kuko maze iminsi itatu ndi gukora evaluwasiyo y'ibyo nari natanze n'ibigo twari twiki nihaye nasanze narayesheje ku kigero cya mirongo inani na gatandatu ku ijana kandi cumi na kane ku ijana atashobotse ntabwo ari uburangare cyangwa iki ahubwo hari akantu gato gusa nk'abacukiyeho eh, bituma bitagenda neza bivuze ngo niba wari yarihaye umuntu ukajyaho ku kigero cya mirongo inani na gatandatu ku ijana so icyo gihe ntekereza ko arabisaba noneho uno mwaka wo kuwusoza ntekereza ko undi n'abantu bazawusoza neza kubera ko ku itariki makumyabiri n'icyenda umubyeyi wanjye afite siliva jubiri ya viyansenka de mariage umuntu iyo usozanyije umwaka n'umubyeyi yibuka imyaka makumyabiri n'itanu amaze ahandi akamenye ibyo gukingirwa ni ikintu gikomeye cyane dore ko mu nzu yacu dufitemo abantu batatu ibyo mfite shangazi nkagira papa ah, nkagira na mubyara wanjye kandi twebwe dutu- twese turaturanye dusa nk'aho ari mu rugo rumwe urumva yuko kubisoza ni neza cyane ibirori birateganyijwe ku buryo bw'umwihariko kubera ayo masabukuru arimo kandi natwe tubifurije kuzagira ibyo birori byiza hanyuma mu gusoza ah, bifurize abavandimwe bawe nka babiri cyangwa batatu kuzasoza neza umwaka
irakoze cyane murakoze kandi kudufasha kwifuriza ababyeyi bacu isabukuru nziza cyangwa se y'ibiro nziza mbere na mbere ndifuriza kuzasoza umwaka neza urubavu rwanjye madamu wanjye claire n'abana bacu joy na blessing ubwo birumvikana ibiro nziza kuri papa wanjye kupe ya papa na mariana kupe ya jemuze na odete nabo n'umubyara wanjye ndetse na dafroza nawe afite yubire nawe n'ishangazi wanjye hanyuma abana tuvukana uwamahoro angelique murumuna wanjye adriyena murakiza mushiki wa eh, mukuru wanjye wo nkurikira janvier dusengeye turi hano turi kumwe hano kindi mu murenge wa kimironko hano mu mujyi wa kigali abakunzi b'ijwi ry'amerika abana nabyaye muri batisimu pare wanjye abo madamu yabyaye cyane cyane ariko abantu bo ku ijwi ry'amerika nk'uko mwabyanditse rero icyo dusaba umwaka utaha icyo dusaba ndi ndashaka kugitsa ijwi ry'amerika Eh, mu minsi yashize hari uburyo mwajyaga muduha bwo kwidagadura mu gace k'ikiganiro cy'umuziki cyabaga kuwa gatandatu mu gitondo tukaramutsa abantu tukabatura n'akaririmbo hanyuma eh, kubera gahunda nyinshi iminsi y'iki gihe muza kukigabanya mushyiraho koro eshatu mu cyumweru rundi muritegiye vanderedi so ntekereza ko mudufashije mukabikora mukazadushakira undi mwanya nubwo ari iminota mirongo itatu tukajya duhamagara tuvuga duti ibi ni cya kiganiro cy'umuziki abantu mu karere k'ibiyaga binini muhamagare musabe indirimbo mwifuriza inshuti zanyu iyo mu gihe inshuti zanyu ni cya kiganiro cyadufasha kuko cyaradususurutsaga ibyo kuko twisanga muri iki gitangazamakuru cyanyu ariko kugira ngo mubona ko mufite abantu bashyashya ugereranyije nkanjye wenda igihe tumaranye n'abandi bakeya mubona ko abantu musigaranye muri bashyashya gusa abantu bakundaga kiriya kiganiro basa nk'abadohotse ari nayo mpamvu mu gusoza rero turebe indirimbo ya dj payasi na bagenzi be ngo turayisoza tu- tuze gusoza kino kiganiro tunasoza umwaka nyine ibintu bigenda I- iyo ndirimbo ni nayo twatangiranye ariko wenda turaza kongera tuyikine mu gusoza ariko nanjye ah, ngushimire wowe Marcel kuko kenshi ah, tuba turi kumwe mu biganiro byacu bitandukanye aho utanga ibitekerezo ukabaza ibibazo ah, ku nsanganyamatsiko zitandukanye tuba twagize ngushimire cyane kandi nkwifuriza wowe n'umuryango kuzasoza neza umwaka warakoze kandi uzakomeze no mu mwaka utaha wakoze cyane
urakoze cyane nanjye ndashimiye kurushaho kandi ibyo byifuzo by'uko twavugurura ikiganiro nabyo tuzabiganiraho hanyuma turebe icyo twakora radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni reka dufate na dani wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ndi mu ntara ngewe ndi mu ni mu rwanda ariko ndi mu ntara biramahire ko ndi mu cyaro nanjye ndabagezaho amakuru ari mu cyaro iyo ntara nta zina igira ndi mu majyepfo mu karere ka ruhango
Eh, mu karere ka Eh, ruhango yego bimeze gute imyiteguro igeze he yo gusoza umwaka
bo imyiteguro rero mu cyaro urabona abaturage baba baratangiye bizigama mu matsinda mu matsinda iyo umwaka ugeze rero batangira kugabana kugira ngo babone uko bazabona icyo kurya ugasanga bari kugabagabana ya mafaranga bagiye bizigama ariko baje kugira ikibazo abaturage usanga bavuga ko nubwo bazaba bahaze mu minsi mikuru ariko ntibazabona aho bajya gusengera usanga insengero zirafunze ni nyinshi Eh, uzi ko mu minsi mikuru abantu bajya gusenga bakishima urumva nyine bazarya deja bahame mu rugo bishimire mu rugo ibyo ngibyo ahanini bi- byatewe n'icyemezo cya leta cyo gufunga zimwe mu nsengero ivuga ko zitubahirije ibisabwa yego hanyuma ikindi rero kijyanye ni- ni- n'inyama zarazamutse igiciro cy'inyama cyarazamutse urebye mu cyaro aho iki- ikiro kiroti kiza ku bihumbi bitandatu cyaravuye ku bihumbi bine menshi urabona ko inyama zahenze Mm, bi- ni benshi cyane ni menshi cyane rwose ngende mu cyaro mba mbireba mba mbikurikiranira hafi bivuze ko bizagorana kuri imwe mu miryango kugira ngo ishobore kubona akanyama ku meza akaboga rwose ni hatari
twifurize ko twi- twizere ko imana izabibafashamo kugira ngo nibura uwo munsi bazawusoze ariko eh, ako andi kaboga mahirwe gahari yenda n'ubu ari imiryango nyine bo mu cyaro urabizi ntabwo ubushobozi bari bukeya udutonore tureze ubona ikirere nyine ari icyatsi kibisi ibishyimbo nta yenda nubwo bazabura akaboga ariko bazabona n'utwo dushyimbo n'utwo turayi Mm, utwo dushyimbo nyamara kandi dufite n'intungamubiri nyinshi kurusha n'izo nyama Eh, tureze
Yego. Ku- hanyuma se uyu mwaka dusoje kuri wowe ku giti cyawe wakugendekeye ute
Ah, bo sinzi uko nabivuga ariko nta- wagwambereye mwiza kuko ibyo natagatingaga sinabigezeho nararwaye ngenda ngira utubazo twa twa- two kubura akazi ariko burya iyo umuntu ahumeka akaba asoje umwaka ahumeka nabwo asho- agomba kubishimira imana nibyo biri ingenzi Mm.
mbere uhumeka yenda utaragitinga undi mwaka bibiri na makumyabiri na gatanu yenda ko bizagenda neza hamwe no gusenga nzi ndazi ko bizagenda neza rwose hari ubwo uteganya guhindura takitike wakoresheje kugira ngo nibura uwa makumyabiri na gatanu eh, bizarute- bizarusheho kugenda neza kurusha uyu tugiye gusoza
yego cyane rwose nk'ubu tuvugana na- nageze mu kazi nkagezemo vuba ubu ndimo ndatagitinga ko umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatanu nzaba ameze neza rwose ndimo ndagenda nsevinga ndeba ko nazagira icyo ngeraho nanjye umwaka utaha
mu gusoza rero reka nawe tuguhe akanya ah, wifuriza abavandimwe n'inshuti nka batanu kuzasoza neza umwaka hanyuma dufate n'abandi Eh, ndifuriza umukecuru wanjye shangazi ndamwifuriza umwaka mushya muhire ari mu majyepfo ari ahantu mu karere bita akarere ka nyanza ndamwifuriza umwaka mushya muhire ka mukamusana lorance ndifuriza umwaka mushya muhere aho bita amacumi augustin nawe ari i nyanza ndifuriza mubyara wanjye uri mu mujyi wa kigali bita mariya nawe ndamwifuriza umwaka mushya muhere ndifuriza ndumva ari abo ngabo urumva ari abo ngabo ni benshi n'abandi udashoboye kuvuga n'abandi bose banze ku mazina mahombe dani haba bari kuri fibi ari naho tuganira nkunda gutanga ibitekerezo kuri voice of america ku ijwi rya amerika muri rusange bose ndabasuhuje bazi kuri mahombe dani dani natwe ku ijwi ry'amerika turagusuhuje kandi natwe tukwifurije wowe n'umuryango wawe kuzasoza neza umwaka ugira amahoro n'amahirwe ndabashimiye namwe radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga misheri wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
Ah, ndi ngaha muri south africa mu mu gisagara cya east london niho nsanze n'ubu aho ngaho bi- u- u- muri amahoro
turamahoro turakomeye turashimira uhoraho uko biri kose yego imyiteguro yo- yo gusoza umwaka aho ngaho muri afurika y'epfo bimeze gute
south africa south africa imeze neza cyane ba- bahatuye basanzwe babizi mu mu mu eh, guhera itariki imwe y'uko cumi na kabiri abantu baba bari mu myiteguro cyane kuko ngaha barakunda barakunda iminsi mikuru nk'iyo abantu bari muri rodeyi nta babubuzi buriho abantu bara- barari- bariko bari- bariko bararyoherwa n'u- n'u- n'umunsi mukuru wa noheli n'umunsi mukuru usoza umwaka nta kibazo na kimwe harate- haratu- haratekanye kuri wowe bimeze gute n'umuryango wawe niba muri kumwe
jewe umuryango ntabwo turi kumwe aha turi mu buryo bwo gushaka ubuzima Eh, ndakenguruka ndashimira uhoraho uko biri kose ariko nubwo rimwe rimwe bi- bisa cyangwa ariko umuntu arashimira uhoraho ruhamaze igihe kingana icyaho muri afurika y'epfo
South Africa imyaka nashyitse muri 2017 ubu ngaho ngize imyaka umunani ngiye muri mu- ngiye mu izi- ngize imyaka ndwi ngiye muri munani U- urahabaye
eh ni mu nahagize muhira nta kibazo nahabaye n'amahoro Ah. hanyuma se ah, ku giti cyawe usubije amaso inyuma ah, n'icyo uvuga kuri uyu mwaka turimo gusoza wakugendekeye ute umwaka wangendekeye neza mm, ndashimira uhoraho ndakenguruka uko biri kose nubwo bitera de ariko uko je mbibona ko ntikiri muzima nkihema nda- ndakenguruka kabisa ndashimira uhoraho wavuze ko utari kumwe n'umuryango wawe ese muri aka kanya niba bakurikiye ijwi ry'amerika ubutumwa waha abavandimwe bawe inshuti ah, bujyanye no gusoza neza umwaka ni butumwa ki ugerageze no gusuhuza bamwe muri bo Eh, mu bajyango mu nshuti twagiye tubana eh, ndabifurize umwaka mwiza zubabere umwaka w'amata n'ubuki kandi bawurangize imore aho buri muntu uwo ari we wese atuye awurangize imore adashike mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu amerewe neza Eh, nkaca nangura nanga intasho ku barundi bose basanzwe baba ngaha muri kino gihugu cya south africa Uh, banzi ku izina rya kaburungu nkaba ndi ba- twabanye mu bya johannesburg soweto bya pretoria uh, bya deben uh, bagenzi banje bari cape town abo tubana ngaha muri muri western cape ngaha muri east london Ah, cyane cyane aba- aba- aba- abantu bose basanzwe bakora akazi ka delivery eh, ba- bakora akazi ka delivery imana ibarinde ibarinde imikosi ibarinde impanuka zo ngaha muri kino gihugu ziraha- zisanzwe zihari nkajya nifuriza imiryango yanjye iri burundi mu gisagara cya rumonge nifuriza imi- abagenzi banjye twabanye ngaha muri south africa ba- ba- bafite uwo bita boris ari ari muri quebec bagira n'umugenzi wanjye witwa james yari ngaha muri king william town ubu akaba asanzwe ari ngaha o- o muri amerika Mm. U- ura- urakoze urakoze cyane eh, michel kandi natwe ku ijwi rya amerika tukwifurije kuzasoza neza umwaka ah, ugatangira undi mu mahoro kandi uzawugiremo ibyo wifuza byose udusuhurize abakunzi b'ijwi rya amerika muri icyo gihugu cya afurika y'epfo kandi ugire umugoroba mwiza
murakoze radiyo ijwi rya amerika reka dufate na hakizimana wiriwe neza
muraho neza uri hehe
ndi mu rwanda mu karere ka nyanza mu murenge wa busoro bimeze gute aho ngaho imyiteguro igeze heya yo gusoza umwaka
bo ni ukuvuga ngo ndabona ikirere ari cyiza ndabona kuri benshi ah, ikijyanye n'iminsi mikuru bari kucyitegura cyane ndabona mm, icyerekeranye ni- n'imihahire yifashe neza se nko mu bihe byashize ku buryo umuntu azabura icyo afungura uriya munsi Eh, iyo uvuze- iyo uvuze ko byifashe neza ah, bimeze gute urashaka kuvuga iki
iyo mvuze ko byifashe neza ni ukuvuga ngo nimba ubu ngubu ikiro cy'ibirayi kiri ane n'itanu cy'amagana ane hano iwacu urumva ku muntu ukora bubyizi wenda tuvuge igihumbi ni urugero azabona ibyo biro bibiri agaburira umuryango ni uku- ni ukuvuga ngo uh, ibishyimbo byo hari aho byeze hari aho bitarera ariko mu by'ukuri mu mu- urebye mu maduka ntacyo bitwaye rwose ntabwo wabura ndabona uno mwaka utaragenze nabi cyane nubwo nubwo atari neza cyane nabyera ngo de ariko mu by'ukuri hari igihe kishize rwose ibintu byari bimeze neza pe byari bimeze nabi cyane ku buryo wajyaga ku isoko ukabura ni uka- u- ukagira amafaranga akakubana make cyane ni ukuvuga ngo mbo hari ikintu tugira ngo reka ntivuge ku ruhande rwanjye ariko hari umubare mu numvise wundi u- wa- wagikomoje ariko nanjye i- iki kintu nanjye reka nyikomozeho hari akanya mwaduhaga kakorwaga n'umuvandimwe wanyu wita- witwa thomas kamirindi kiriya kiganiro cyo kuduhamagara ah, tug- tugatashya mu- tugasaba n'akaririmbo muduhamagaye Kara- kiriya kintu iriya serivisi muzayigarure ni ukuri kw'imana twabanye muri twabanye muri mu- mu- mu- twabanye byiza namwe Eh, uno mwaka wose amakuru meza abanyamakuru meza bavuga bavuga amakuru bayavugira igihe mbese serivisi zanyu ngiye ku giti cyanjye ni ukuri kw'imana ntacyo nazinenga mutugeze amakuru meza rwose radiyo yanyu ivuga neza umurongo wanyu turawumva neza cyane muduha n'akanya tukisanzura hagiye muduha akanya tukisanzura ntabwo mbese mwiharira ijambo mu- tukavuga ibyo tukavuga igi- ibitekerezo byacu tukabagezaho ibibazo byacu ni ukuri rwose ahubwo mukomereze aho ni ukuri kw'imana Bo- ariko nanjye nigeze gutuma umuvandimwe wanyu witwa mu- mukankusi tubaye mukankusi ashyikiriza ikibazo cyanjye kuri venuste nshimimana mu gasaro kabuze Eh, ha- twabuze abantu icyenda kane batatu bataragaruka hari n'undi mubyara wanjye uri ku ruhuha hano hirya mu mu karere ka bugesera wabuze ura mu kazi we umwana w'ubu ngubu afite imyaka cumi n'umunani musaza musaza wo mubyara wa ni babyara banjye nawe yarapfuye hanyuma akizima kubera ko turi hafi kugera ku musozo w'ikiganiro ujye ku rubuga rwacu rwa facebook hariho nimero yacu ya whatsapp utwandikire izo detaye zose hanyuma turaza kugerageza ah, gukurikirana icyo kibazo
murakoze cyane kandi mufatire iyo nimero rwose ushobora kutayibona ariko uze kuyifata uyishyikirize uyishyikirize venusti mu gasaro ni ukuri kw'imana tuna- tuzu- tuzabana mpaka mpaka mpaka kuko kuko muduha serivisi nziza cyane nta yindi radiyo nigeze numva ikora ibintu nk'ibi ngibi no kuri kuri imana urakoze cyane Hakizima- ah, hakizimana kandi natwe ku ijwi ry'amerika ah, kenshi dukora ibyo dukora dukurikije ibitekerezo byanyu ibyo byifuzo byanyu tuzagerageza tubiganireho turebe uko icyo kiganiro agasaro twakivugurura hanyuma kikaba nk'uko mwabyifuzaga kandi nk'uko byahoze urakoze cyane
murakoze cyane ni efuroni nyanza mu murenge wa basoro radiyo ijwi ry'amerika reka dufate na eustache wiriwe neza
Eh, mwiriwe neza ndabumva cyane uri hehe
gendiye ngaho bujumbura mu gisagara cya bujumbura mu burundi Eh, bimeze gute imyiteguro ihagaze gute aho ngaho mu bujumbura yo gusoza umwaka
ntacyo imyiteguro imeze neza cyane turiko turayitegurira Eh, turiko turabika n'akanoti kugira ngo tuzoyitegurire neza cyane yego ku giti cyawe bimeze gute wowe uriteguye neza umwaka wagenze ute uwutaha urawifuza miki
Eh, umwaka eh, wabayemo ibibazo byinshi kweri mugabo nibaza ko ubutaha buzogenda neza cyane yaba ibibazo by'ubukene n'ibindi bibazo byinshi byo mu buzima nyine
hanyuma mu gusoza rero reka nawe ah, tuguhe akanya ah, utashye cyangwa se wifurize abavandimwe bawe nka babiri cyangwa batatu kuzasoza neza umwaka mu magambo make
Eh, yego bwa mbere mbaje kwipfuriza noheli nziza n'umwaka mwiza w'ababyeyi banje n'abo tuvukana bose hanyuma nkipfuriza niwe dukorana yitwa rishari ngaha ari bujumbura nyine niwe dukorana akazi yitwa rishari minani Eh, n'abandi bose dukorana ngaha nyine nkongera nkipfuriza noheli nziza n'umwaka mwiza Eh, abo- uwo mutama yitwa celestin ngaha mu kabondo dukorana nyine ahasigaye yipfuriza umwaka mwiza na mwebwe mwese aho ku gihugu cya mbere mwaba muduha akanya ko gutashya kuko buri mwaka nama nipfuriza uyu mwaka mushasha nyine nkaba nabipfurije ibihe byiza namwe muzosozere umwaka mwiza uwo mwaka mwiza muzotahura n'umwaka mwiza mushasha Eh, murakoze Eustache natwe turagushimiye cyane kandi tukwifurije kuzasoza neza umwaka wowe n'abavandimwe bawe nshimire kandi abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi ah, twaganiriye muri iki kiganiro abo tuda- tutashoboye kuganira haracyari iminsi namwe tuzabaha umwanya kugira ngo mugire icyo muvuga ku bijyanye n'isozwa ry'uyu mwaka no kugira ngo mutashye abavandimwe n'inshuti zanyu nshimire enjeniyeri al wamfashije mu buhanga bw'ibyuma nadia taha wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye edi rwema reka mbasezereho ariko mbasigire indirimbo beresima y'umuhanzi fernando bigezeze numva ngomba gusa ayiwe ukunda cyane nkaho ryo bari rya nyuma
Depuis que je t'ai rencontré, toi, ma bellissima. Depuis que nos chambres se sont croisées, oh, bellissima. L'envie d'aimer et de t'aimer non cesse de grandir. Tu fais naître à moi un amour si fort